ni radiyo hijwi y'amerika iradiyo hijwi ry'amerika isameranira i washington dc mu kirundi mu kinyarwanda mwibe neza nshuti mwese duteramanye muri kumwe na federike nkurikije mu burundi twumvikana ku mirongo migufi ya shotweve ku metero cumi n'icenda no ku metero mirongo ibiri na zibiri mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi ry'amerika ikaze makuru yacu yo kuri isaha mu burundi kiza c'ingwara ya korera kiravugwa mu gisagara ca bujumbura no mu ntara ya cibitoke iyo korera ikindi bivako ni isuku rike hamwe hamwe tukaboramo tukabora n'amazi meza hamwe twagera gutya amabomba tugasanga amazi ntayo tuza kuvoma ibyo tubonye nyine urabye n'amaresitora ukaraba n'amakabare
uyu ni umunyagihugu wo muri komine rugombo mu ntara c'ibitoke muraruka gushira urengero bw'uburundi mu gihugu ca burkina faso ubu bushikizamanza buvuga ko ibiziga vy'abagabo mirongo ibiri n'umunani bicishijwe insoro vyatowe mu buraruko bushira urengero ubushinwa bwiyamirije n'ingambi mishasha yashizweho n'ibihugu bimwe bimwe kuri covid cumi n'icenda isaba bagira ingendo b'abashinwa kwipimisha buvuga ko iyo migambi idafatiye ku bumenyi aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye ntihagira umuja ni mu kanya amakuru avugwa hirya no hino ku isi muri burkina faso ibiro vy'ubushikizamanza vyatangaje ko ibiziga vy'abagabo mirongo ibiri n'umunani bicishijwe insoro vyatowe mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu mu gisara ca nuna ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu eugeni mukankusi iperereza ryaratangijwe kuri ubwo bwicanyi bwamenyekanye ku itariki ya mirongo itatu n'iya mirongo itatu n'imwe z'uku kwezi gushize nk'uko abashinjacyaha babivuze mu itangazo cyakora nta bindi bisobanuro batanze ku baba baragabye ibyo bitero cyangwa icyaba cyarabibateye iki gihugu cyo mu burengerazuba bwa afurika gihanganye n'urugomo rw'inyeshyamba z'abajihadiste rwakwirakwiriye ruturutse mu gihugu bituranye cya mali muri iyi myaka icumi yose ishize abantu ibihumbi barishwe mu karere kose kandi miliyoni nyinshi bateshejwe ingo zabo umuryango wa sosiyete sivile ya burkina cis wamaganiye ibyo bitero by'inuna ku basivili bafite imbunda bitwara nk'abari mu itsinda ry'abakorerabushake barinda umutekano w'igihugu vdp itsinda rihabwa amafaranga n'imyitozo na guverinoma kugira ngo rifashe kurwanya inyeshyamba
urakoze jeni mu bwongereza abakora mu bijanye na za gariyamoshi batanguye umwaka bahagaritse akazi mu kiringo c'indwi yose ivyo vyatumye abakozi miliyoni n'imiliyoni batabona uko basubira ku mirimo yabo ni inkuru n'ubundi dushikirizwa na mugenzi wacu jeni mukankusi imyigaragambyo idasiba mu bakozi ba gariyamoshi yagize ingaruka muri aya mezi ashize ni mu gihe abaforomo abakozi bo ku bibuga by'indege abatwara abarwayi n'abakozi bo ku maposita nabo binjiye mu myigaragambyo basaba kongererwa umushahara kugira ngo babashe kubona imibereho mu gihe ibiciro byazamutse byitezwe ko abakozi bazakora imyigaragambyo i scotland mu cyumweru gitaha urwego rushinzwe ibijyanye na gari ya moshi rwavuze ko serivisi zizagabanuka kugera ku cyumweru tariki umunani y'uku kwezi kwa mbere rwongeyeho ko gari ya moshi zizaba zipakiye kandi ko bishoboka ko zizajya zihaguruka zitinze kandi zigahagarara kare ikindi urwo rwego rwavuze ni uko hamwe na hamwe nta serivisi zizatangwa guverinoma yavuze ko itabasha kongera umushahara w'abakozi ba leta ngo ibijyanishe n'izamuka ry'ibiciro iperereza riherutse gukorwa n'umuryango ugav ryasohotse mu kwezi gushize kwa cumi n'abiri ryagaragaje ko bibiri bya gatatu by'abongereza bashyigikiye imyigaragambyo y'abaforomo abenshi mu babajijwe muri iryo perereza bavuze ko guverinoma ariyo ahanini ikwiye kwamaganwa kandi ko minisitiri w'intebe rishi sunak ashobora kuzahura n'ingaruka zikomeye igihe guhagarika akazi byaba mu mwaka wose wa bibiri makumyabiri na gatatu guverinoma yatumije abayobozi b'urugaga rw'abakozi kugira ngo basubire ku meza y'ibiganiro ibona neza ko imyigaragambyo irimo kugira ingaruka zikomeye ku bucuruzi bukeneye za gari ya moshi mu mijyi itandukanye
turagushimiye eugeni ubushinwa bwiyamirije imigambi mishasha yashizweho n'ibihugu bimwe bimwe kuri covid cumi n'icenda isaba ko abashinwa bagira ingendo bapimwa umugera wa covid cumi n'icenda ubushinwa buvuga ko iyo migambi idafatiye ku bumenyi ni inkuru n'ubundi dushikirizwa na mugenzi wacu eugeni mukanguzi ibigo bya amerika bishinzwe kugenzura no gukumira indwara byatangaje mu cyumweru gishize ko abagenzi bakoresha indege bava mu bushinwa bazajya babanza kugaragaza ko bipimishije kandi badafite covid cumi n'icyenda cyangwa bakerekana ibimenyetso by'uko bayikize mbere y'uko bemererwa kurira indege ubwongereza ubufaransa kanada korea y'epfo esipanye na katari biri mu itsinda ry'ibihugu byatangaje ibisabwa nk'ibyo ku bagenzi bava mu bushinwa minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'ubushinwa mao ning yabwiye abanyamakuru ko ubushinwa bushobora nabwo gushyiraho ingamba zo kwihimura ubwandu bwa covid cumi n'icyenda bwongeye kwiyongera mu bushinwa mu gihe izindi za guverinoma zashyize amakosa kuri iki gihugu ku kuba kitaravugiye ku mugaragaro ibijyanye n'imibare y'abantu banduye abategetsi mu muryango w'ubumwe bw'uburayi byitezwe ko bahura bakaganira ku buryo bwo guhuriza hamwe ingamba za covid cumi n'icyenda ku gihugu cy'ubushinwa
turagushimiye jeni aya makuru rero yose agezweho hirya no hino ku isi muje kumviriza n'ayandi mushobora kuyasanga kuri aderese yacu wesita atwa akarungu radiyo yacu voa akarungu komu aderese yacu yutube instagram na facebook ni voa radiyo yacu imbere yo kutuja ku makuru ya karere ni icamamare mu mukino w'umupira w'amaguru eka umuhinga azwi ku isi yose mu mupira w'amaguru wahoze ari umukinnyi kirangiranwa ku isi pele yitavye imana mu ndwi iheze arashingurwa uyu munsi kwa kabiri muri brezil mukurikire rero ku rubuga rwacu rwa facebook uko ibikorwa vyo kumusezera no kumushingura vyagenze ubu naho nk'uko muvyumvise n'amakuru yo mu karere ka afurika y'ibiyaga binini tuyatanguriye mu burundi aho kuva ku munsi wa mungu leta yatangaje ko abanyagihugu bakwiye kwitwarika no kugira isuku inyuma y'aho habonekeye amakuru ko ikiza ca korera kimaze kwigaragaza mu bice bimwe bimwe vy'igisara ca bujumbura ahabangamiwe kurusha ahandi ni muri zone ya kinama ibindi kuri nkuru na mugezi wacu eloge wiri kaneza mu itangazo yasohoye kuri uwimana mu ijoro niho umushikiranganji w'amagara y'abantu mu burundi muganga sivinze imana yemeza ko ubu ingwara ya korera ifatwa nk'ikiza mu karere k'ubuvuzi ko mu buraruko bw'umugwa mukuru w'ubutunzi bujumbura no hagati muri ico gisagara ku murango uwo mupfasoni yari kumwe n'abandi bakozi b'umushikiranganji bwiwe abajejwe intwaro abakorerabushake ba croix burundi hamwe n'uwuserukira igisata ca onu citaho amagara y'abantu oms bari biriwe muri zone kinama muri komine ntahangwa mu buraruko bw'ico gisagara kwirabira uko ibintu vyifashe igenekerezo rya mirongo itatu kigarama umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri ivuriro ryo mu kinama ryitwa michel mu karere k'ubuvuzi k'uburaruko bw'igisagara ca bujumbura ryarakiriye abantu icenda bafise ibimenyetso vy'ikiza ca korera bukeye igenekerezo rya mirongo itatu na rimwe hariyongeyeko abagwayi babiri twomenyesha kandi ko hari uwundi murwayi yabonetse kw'ibarabara rya mirongo ibiri inomero mirongo ibiri n'umunani muri zone ya buyenzi akaba yanduye avuye gusuhuza umwe mu bagwayi bo mu kinama kuko umushikiranganji nzeyimana imvura y'umurengera imaze iminsi igwa i bujumbura igatuma ubwiherero mu mazu menshi bwuzura bugasebura niyo yatumye ico kiza bamwe mu banyagihugu b'i Bujumbura baganiriye n'ijwi rya Amerika ariko batashimye ko umwidondoro n'amajwi yabo bije habona batubwiye yuko hari abantu babiri bashobora kuba barahitanywe n'iyo ngwara abo mu kinama batumenyesheje yuko abamaze kwandura muri rusangi ari cumi n'indwi turetse bujumbura no muri komine rugombo mu ntara y'ibitoke haravugwa korera ahabangamiwe kurusha ahandi muri iyo ntara y'uburaruko bushira uburengero bw'uburundi ni mu gace ka mparambo ya mbere abanyagihugu baho baganiriye n'ijwi rya amerika batubwiye ko ahanini ubukene bw'amazi ariyo ntandaro y'iyo ngwara bavoma amazi y'uruzi nyakagunda bakayakoresha mu kwikenura mu mirimo yose iyo korera ikindi bivako ni isuku rike hamwe hamwe tukaboramo tukabora n'amazi meza hamwe twagera gutya amabomba tugasanga amazi ntayo tuza kuvoma ibyo tubonye nyine urabye n'amaresitora ukaraba n'amakabare kutara n'ibivide bitameze neza ayo mazi yandi ya nyakagunda benshi ntabwo twoca tugira umwanya wo kubanza kuyateka kuko aho uyateretse umwana araza akaca ahita yora akanywa utararinda kuyateka kandi nta nubwo nokwemeza ko benshi barinda kuyateka ibyo rero ndumva ko kenshi ikunze guturuka ku kubera ko tubura amazi Joyce Manirakiza ni umukuru w'umutumba wa Mparambo ya mbere avuga ko ariko hakorwa isekeza mu banyagihugu kugira bamenye uko bitwararika isuku n'utuzu twa surwumwe twarakoresheje ingufu zidasanzwe turakoresha ihimiriza ryo kwigisha isuku n'isukura bijyanye n'utuzu twa suguma no kudukoresha icyo tugenewe twongera turigisha abenegihugu gukoresha amazi babanje kuyateka turetse n'icyo twarafashijwe n'aba baganga batagira imbibe bita medecin sans frontiere barafashije cyane mu ihimiriza barakoresha ingufu zidasanzwe e, na croix rouge yongera afasha e, mu kuturonsa amazi kugira ngo iryo suku rikwire mu bene gihugu baronka amazi yo kunywa meza mani yagize atwara mparambo ya mbere yahamagarira gisata kijejwe gutanga amazi kwitwararika cyane na cyane cyane nkarari nk'ishyirahamwe rya regidezo rikikubita agashi kugira ngo amazi yame mu bene gihugu muri izi ndwi zibiri ziheze abantu bagera kuri cumi na batanu nibo bamaze kwakirwa mu kigo kijejwe kuvura korera mu rugombo nk'uko abajejwe intwaro babyemerejwe ibya amerika mugabo aho ubushikanganji ntiburavuga ko iyo ndwara ifatwa nk'ikiza mu burundi uko umwaka utashe ahatari hake mu gihugu cyane cyane mu bisagara bibamo abantu benshi harakunda kwaduka indwara ya korera eroje buri kaneza ijwi rya amerika
urakoze eloge tukivuga ku burundi kandi kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo irindwi na rimwe ntibagipima ikivunga umugera wa sida hapimwa abafise ibimenyetso canke abagendanye n'abashobora kubanduza kandi bagapimirwa mu kibano byongeye n'imiti yo gufufaza itangirwa mu kibano ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika thierrive ndayishimiye umugambi wo gupima no gutanga imiti ipfufaza umugera wa sida mu kibano watanguye mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe abapima canke abatanga iyo miti n'abaremesha kiyago bakorana n'amavuriro canke amashirahamwe yishinze kurwanya ikiza ruhonyanganda sida mu ntara ya makamba ishirahamwe rishinzwe kurwanya ico kiza anss ni rimwe riri muri uwo mugambi imbere y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe bapima ikivunga ariko ubu hapimwa uwo babona ko ashobora kuba yaranduye bivanye bijyanye n'ingeso ziwe canke wenyene yiyagiriza ko ashobora kuba yaranduye ivyo byaragabanije uburyo bukoreshwa mu gupima umugera wa sida umuhuzabikorwa muri INSS Makamba Sengiyumva Sitani aratwiganira ukugena uwo mugambi urangurwa mu kubapima n'uburyo bubiri baraza aho dukorera muri ANSS canke naho bagapimirwa mu kibano mu kibano turafise abaremesha kiyago bafise ubumenyi bukwiye koresha mu kibano kugira bapime umugera wa sida iyo rero barose babitura mu kibano baraheza bakawutora canke naho ntibawutore kuri uwo yawicuze yipimishije ico gihe bawumutoye baca bamuzana muri ANSS tukagira ikindi gipimo co guhinyuza yuko inyishu zatowe arizo uyu ni nahimana mediatrice umuremesha kiyago ku mutumba wa makamba ya mbere akaba atashatse ko tumufata amafoto ubwa mbere baraduhaye inyigisho y'uko dutegerezwa kuba dufise ibanga kandi dutegerezwa kuba tuzwi neza mu kibano hanyuma baratubwira ingene tuzobanza kuganira n'abantu imbere y'uko tubashikira tukabapima tubanza kuganira nabo na cane cane mbere tukitangako n'akarorero kuko burya iyo umuntu agendana umugera je nibaza ko iyo si, si iyo si ingwara nibisanzwe tubifata ko ari nka kurya kwa malariya rero nk'ivyo byose turabitanga ko akarorero tukitanga ko akarorero kugira babone ko ari ibintu bisanzwe hama tukabajijura yuko umuntu amaze kwipimisha abona ko ari ibintu bisanzwe kuko acaronka imiti kandi iyo miti ayironka ku buntu ntigugwa amahera ubwo buryo burorohereza abashaka kwipimisha canke abari ku miti yo gupfufahaza prida barashikiriye akora muri INSS Makamba aravyemeza ivyo byitwa ivyoroshe kuko mu myaka yahera tugishikana nko ngaha makamba muri bibiri na gatandatu ni ukuvuga yuko abantu baza kwipimisha yego ku gushaka kwabo bafise icyo biyumvira ku byerekeye sida niko babivuga canke ku mugera wa sida nyine hagira ati je noba ngendana umugera ntarabimenya baraza bavuye kure iyo mu makomine canke mu maprovense yegereye makamba nka rutana na bururi bakaza bakaza bavuye kure bikabatwara umwanya bagahagarika cya gikorwa canke nabo bamaze kurwara bakaza kugwaye ntagwara umugera wa sida gusa bakaza bavuye kure bagafata rwa rugendo bagafata inahuri basanzwe bamaze kuba batameze neza ari magara make ugaca usanga rero bibatwaye umwanya bibatwaye e, n'uburyo nkuru nziza frederika umunywanyi wa anss makamba ati uturusho ni twinshi kubera iyo ndinganizo nshasha nawe nyine ntiyashimye ko tumufata ifoto akarusho karimwo nuko kera bakija kwipimishiriza kwa muganga abantu baraza bagatonda bagatonda umurongo hanyuma bakava amasaha yagi ariko ubu babikorera mu kibano bacungura umwanya wabo wo gukora ibindi bikorwa hanyuma kandi nico kimwe nuko gutora imiti uko gutorera imiti mu kibano bifasha vyinshi urumva naho nyene bifasha muri uwo mwanya wo kuja kwirirwa batonze ku mavuriro hanyuma ikindi kigira kabiri naco birabafasha no mu banywanyi hagati nawe kumenya n'amagara yabo ingene yifashe kuko baca baza bararabana bakara nimba hari uwo babona bitariko biragenda neza bica bishika kwa muganga hakiri kare bagaca bamukurikirana hakiri kare ikindi ubwo buryo butuma abapimwa batagira isoni iyo bashaka gupimwa nk'uko byemezwa na stanise ngiyumva umuhuzabikorwa muri inss makamba ubwa mbere apimwa n'uwo yizeye ubwa mbere boba babana ku mbure basangiye byinshi mu kibano ubugira kabiri hariho kuba uri ahantu wizeye cyane watamuntu azoheza ngo azarabivuga mu gihe utaratangura kubyivugira hanyuma ukaronka impanuro uyawe n'uwo mubanye musangiye imico n'imigenzo ku gatumba umuremesha kiyago naho imana mediatrice arigana igituma gupimirwa mu kibano no kuharonkera imiti ariyo nzira irashe n'uyu muremesha kiyago ntiyashimye ko afotogwa gupimirwa mu kibano biri n'akamaro kanini cyane rwose kuko ubwa mbere hariho abantu baba batinya kuja ku bitaro hariho abantu baba batinya bati je nkaja ku mavuriro aba naka niyo bakora barambona je sinjayo mugabo ari mu kibano nda ndabyemera kuko na twebwe mu kumupima tumutwara ahantu hameze neza ahantu ataruja n'uruza hanyuma kandi tumupimye twebwe icyo dukora ntitunamubwira tutiwe uragenda n'umubwira twe tubona ibimenyetso hama tugaca tumwitwarira ku ivuriro avuze ati je sinjayo abaganga baradufasha tukavuga tuti hari umuntu yatinye kuzino bagaca baza kugira barabe yereyere ivyo bimenyetso twabonye bagaca babona yuko agendana umugera ko kenshi na kenshi abo dutoye ibimenyetso usanga baba bagendana umugera kanatsinda abo baremesha kiyago barazi neza ibanga batumwe perida barashikiriye gupimira mu kibano bikorwa n'abantu twabyigishije ingene babikora no mu gupima bagendera ibanga ni ukuvuga yuko batagenda baravuga uwo bapimye canke inyishu yabo canke ngo nakiriye uyu canke ngo vyagenze gute ahubwo hoho bagiye kwararaza ahubwo nta n'umwe bosubira kuronka abatumbera uyu munywanyi wa nss amaze imyaka cumi n'umunani ntiyashimye kwivuga izina kandi agendana umugera wa sida ari mu bafashirizwa mu kibano atubwira ukugene abaremesha kiyago bakora ku mutumbi wabo umuremesha kiyago icyakora urabona kenshi mu kibano hariho abantu baguma bagwaragurika igihe bagwaragurikiye cyane wowe uri umuremesha kiyago biragutera intuntu ukongera ukamwegera ukamuha impanuro nukuri nari gusabye yuko uba wipimishije kiretse reka kujya mu bintazi kuko hari aho wowe urwaye mugabo ugiye wegeye abaganga vyogufasha ukamubwira ati ntagomba ndagusabe ndagufashe umuremesha kiyago ridwine nibayizere aratubwira ico ahora yisunga kugira yegere umuntu amusabe ko yokwipimisha ndabanza kuraba nk'ihari yiwe nkabona nyene magara yiwe atameze neza akunda gusanga akunda kugwaragurika natomoye cyangwa ugasanga hari kumwe n'umugabo wiwe umugabo we n'umurovyi canke n'uwundi mushoferi canke n'umusoda canke n'umuntu akunda kuja kwihanzura Tanzania canke atari hafi mugabo ukabona twi umuntu afise ikibazo ubona nyene yahindutse kubera wowe uzi nk'ibimenyetso by'umuntu agendana umugeni ngene abameze ukavuga ati umuntu wapi reka ndamupime canke naho ukabona ko agendana n'abagabo benshi cyangwa ukabona ko agendana n'abagore benshi dukurikirana ibyo ibyo dukurikirana iyo turaba cyane cyane kuko ntiwoja gufata umuntu barangwaye cyangwa ndagupime utaco wamusomyemo naho kugira mujijure ko yokwemera akipima hanyuma akamuha ibipimo byiwe aramusigurira ingaruka zo kutipimisha ni ukuvuga aramwereka ubuzima bw'umuntu kazoza kiwe nakazoza k'ubu imiryango yiwe ingene ashoboye kwanduza abantu umuryango uzoba uhombye kandi uzoba uhonye nyine nkamusigurira hanyuma kandi nkamwereka akamaro ko gufata umuti hakiri kare inyungu ko n'umugera aho bagupima bawubura iyo wafashe umuti kare hanyuma kandi nkamwereka ingaruka mbi yo kudafata umuti kare yo kudafata umuti n'ingaruka nziza yo gufata umuti umunemesha kiyago nahimana mediatrice we hari aho biba ngombwa ko yitanga ko akarorero ko kuba ugendana umugera wa sida atari umuhero w'isi gutyo uwariko arajijura akabona kwemera gupimwa kubera nka jewe iyo turiko turaganira n'umuntu nkamwitanga ko akarorero nkavuga ntiraba nka jewe cengendana umugera kandi ntabikubwiye ntavyumenya kenshi haroba aho usanga bavuga ngo ndiko ndabesha ngo sivyo hanyuma kandi muganga ababwira ntikirazira gupimisha ijisho hama ikindi hariho abantu usanga bavuga bati ngo ibyo n'ibisanzwe ngo umugera n'ibisanzwe ngo sinirwa ndipimisha hakaba abandi batubwira ati je nkaja kwipimisha sindonka ingene ndabibwira umugabo wanje umugabo wanje akabimenya aranyica uwo batoye umugera wa sida rero baca bamukorera ibipimo byo guhinyuza muri ya INSS basanze koko yaranduye ngo baca bamushira ku miti inyuma y'amezi atandatu akurikiranwa muri ya INSS aca arungikwa gukurikiranwa mu mashirahamwe yo mu kibano muti none mu kibano abaremesha kiyago bakurikirana gute ubugendana umugera wa sida uyu n'umuremesha kiyago atashimye ko tumuvuga izina uwo o iyo tumubonye bwa mbere tumushyira mu mpanuro kuko ari mu ishyirahamwe ryacu tuca twicara twicaye tuca dutangura kumubona ati wewe ibi bintu manzi tubwire kwanza uyu miti urayifata nshobora no kugenda muhira nyereka ikopo turabe nyereka urumva arashobora kukwereka mugabo ibi kutabikurikirana bikurikirane naba abandi babikurikiranye umuremesha kiyago ridwi nawe arashika no mu cumba c'uwo basangira hamwe akaraba ko imiti yahawe ayifata neza jewe ndashobora kugenda nk'iwe kubera nyene baramenyereye barabacuta barabagenzi uko agwaye tugeza kumenya ko agwaye umaze kugenda rero hari aho usanga nyene bishika gushika mu cumba abantu benshi ndinjira mu vyumba vyabo bakambwira ati shikino ko yaba bagwaye canke bakantumayo ngize ndaraba nkabona ko i- i- izo kopo nzugaje nkumva ko zikirimwo nzaho namuhereye ariko si baba ari benshi bari nk'umwe canke babiri canke ugasanga ni umwe mugabo ugaca umuhana uti burya ntiwanywe uwo muti neza haragusigura ati byarangwa jestoma canke narabaye uku byaranasafiye ndavyibagira ibintu nk'ivyo akagusigurira ukamubwira ati burya rero bandanye unywe umuti ukamusigurira nyene ariko n'ahandi uko twebwe uko du- dufatana umuti turi- tugiza tugize agashirahamwe turaziganya tukaguranana hama tuziganya tukaguranana hariya nyene two turaziganya tugurana turavugana ivyo gufata umuti tukavugana ubuzima bw'ishirahamwe n'ubuzima bw'amagara yacu mu mezi atatu aheze muri INSS Makamba bapimye abagera ku ijana na mirongo ibiri bakaba basanze handuye batandatu gusa benshi bafise hagati y'imyaka cumi n'umunani na mirongo itatu n'itanu umuhuzabikorwa wa INSS Makamba aremeza ko ihangiro ry'uko muri bibiri na mirongo itatu mirongo icenda na gatanu ku ijana y'abantu bazoba bazi uko amagara yabo ameze mirongo icenda na gatanu ku ijana banduye bagafata imiti nayo mirongo icenda na gatanu ku ijana bazoba bafata imiti neza bazoyishikako kuko gushika muri kigarama bibiri na mirongo ibiri na kabiri ijana ku ijana y'abo basanga baranduye bari ku miti mirongo icenda n'indwi ku ijana barayifata neza
turagushimiye eh, Thierry Iva tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika isaminanira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ibiganiro byacu tubibandanirize ku butumwa bwo kwifurizanya umwaka mushasha muhira
yego mbere na mbere mbanje kwifuriza umwaka musha muhire nyarwanyamakuru b'ijwi rya amerika
ni byiza cyane rwose natwe turakwifurije umwaka mushasha
yego none nkaba ngira ngo ngire abantu nanjye nifuriza umwaka mushya harimo umugore wanjye witwa rozine inshuti zanjye harimo uwitwa niyibizi hakaza abakunzi ba radiyo ijwi rya amerika bose ndabifuriza umwaka mushya murakoze natwe turakwifurije umwaka musha
yego kandi namwe murakoze umuntu wese ukunda ijwi rya amerika mwifurije umwaka mushya muhire murakoze murakoze tito reka duhe n'ijambo kandi daniela daniele mwiriwe neza
Bwana Frederic muraho daniela muraho muraho umwaka mushya mu- mubyeyi umwaka mushasha uza kubereye umwaka w'amata n'ubuki
yego rwose nk'uko mubivuze nitwa Daniel Nsabimana mperereye i Nyamasheke Ruharambuga mu burengerazuba bw'u Rwanda so nejejwe no kwifuriza staff y'abanyamakuru b'ijwi rya Amerika umwaka mushya muhire abakunzi b'ijwi rya Amerika nifurije umwaka mushya muhire kandi abanyarwanda bose aba- abumva ikinyarwanda abarundi inshuti zacu so umwaka mushya muhire ku nshuti zanjye zose zo kuri facebook by'umwihariko ndashima cyane kandi imana yagize neza igaturinda umwaka ushize Ah, ku bwacu twe ntacyo twari twibashisha mbere ya byose dushimiye imana yabashije kuturenza uriya mwaka ikadutangiza n'undi so nshimiye rero abanyamakuru mukora muri muri isanga abaduha ijambo namwe n'abo batwakira rwose mwariwe neza imana ibaho umugisha mbifurije umwaka mushya muhire rero muri rusange murakoze daniel no daniel hari ingingo warafashe nshasha z'ukuntu wakwitunganya neza cyane rwose mu mwaka muri uyu mwaka mu bye- mu bisata bitandukanye yes yes yes frederic nibyo nk'uko mubindagije ni ikibazo cyiza cyane aka ushize so akagira ngo rero a- mu minwe azategure ah, ku buryo mu mu wundi mwaka atangiye atabasha kongera kugira aho gutikira so nanjye aribyo nabonye hari aho nagize weakness mbona ko neza neza muri uyu mwaka nzabikosora kandi bikagenda neza
ni byiza cyane rwose eh, turagushimiye murakoze cyane frederic munsurize thomas ka n'irindi n'abamenyeshamakuru b'iyo radiyo bose bose ndabasuhuza daniel murakoze murakoze cyane imana ibahe umugisha namwe reka duhe n'ijambo kandi uwundi munywanyi innocent muri aho
yego ndabumva cyane muherereye ga innocent Eh, ndi mu kanyosha mu gisagara cya bujumbura ni byiza cyane rwose akandi kazina kawe ninde
Eh, nitwa nduwimana inoso ndi wimana innocent murafise abo mutasha abo mwifuriza umwaka mushasha
yego turafise eh, a- abo dutasha ndabifuriza umwaka mushasha Eh, reka uwa mbere mbere ko kuri orike ari ngaha muri rohero eh, na samuel nyene bakora ngaha muri rohero reka cinja mu kanyosha ndahabone olivier Eh, reka ci ndahabona eh, n'uwitwa olivier nyene ari mu kanyosha nkaba ndabifurije umwaka mushasha Eh, hariho n'umugenzi wanje yitwa tica nawe nyene ari muri rohero ngaha rohero ya mbere nkaba ndabifurije umwaka mushasha w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu
murakoze innocent ubwo butumwa bwabashikiriye reka mukurindira rero tubahe n'akandi karirimbo
Just a small town girl living in a lonely world. She took the midnight train going anywhere. Just a city boy, born and raised right here in Houston. He took the midnight train going anywhere. Neil. A singer in a smoking room. The smell of wine and cheer perfume. For a smile they can share the night.
Ah, karirimbo don't stop believing ni ukwama umuntu ariko arizera tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika isamyanira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda Ah, ikiganiro muri sanga cy'uyu munsi ahanini tuja kwifurizanya ah, umwaka mushasha muhire ubu turi kumwe na gerard muri aho gerard ko ndabumva cyane ndaha ndakomeye muri hehe ga gerard
Ah, ndi mu ntara ya rumonge mu ntara ya rumonge akazina kawe kandi ninde
mukuru sheha Bu- bukuru ni vyiza cane gose murafise abo mwifuriza mwaka mushasha duga kwijambo Yego. yego ntabwo kwifurije mwaka mushasha umuryango wanje cyane cyane madamu wanje uno mwaka watanguriye neza twaronse akabebe risa akanshi rero ntabwo kumwifuriza mwaka mushasha aza kumanya akabebe kiwe ama
sangwa ikibondo umwaka mushasha aro sangwa ikibondo Ego murakoze cyane murakoze nkaba nifuje umwaka mushasha fare rutanguye abahungu banje kingi na beni bakomere hama nkaba nifurije umwaka mushasha abavyeyi banje mama na papa abavukanyi banje abo turi kumwe n'abari hanze y'igihugu nkaba ndabifurije umwaka mushasha umwaka w'amagara meza n'umwaka wo kuronka ibintu ego murakoze cyane hanyuma tukiri kumwe hari ingingo warafashe zo kwiteza imbere ha- hari nkuko Eh, turabashimiye rero inshuti mwese mwakurikiranye eh, ibiganiro byacu vyo kuri iyi saha turashimiye na ingenieur yadufashije mu buhinga bw'ivyuma na aloyiza yegeranije ibiganiro twashikirije turabashimiye mwese kuba mwaduteye akamo mugashikiriza ubutumwa inshuti n'abagenzi turabifurije amahoro n'umugoroba mwiza umwaka mwiza kandi mwese aho muri hose